murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi aloyizi bigirimana umwanya ni uwawe
mwaramutse jeffrey turayahera muri uganda igipolisi cararashe ivyuka bikoroza amosozi congera gifata abantu munani bari barongoye imyiyerekano yiyamiriza iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa n'igitoro ibiciro vy'ibifungurwa muri uganda vyaraduze gushika inshuro zibiri ku giciro vyahorako ibiharuro vyashikirijwe na leta bivuga ko vyiyongereye ku bice cumi na bitatu n'igice kimwe ku ijana mu kwezi kwa gatanu ejo ku munsi wa mbere abari muri iyo myiyerekano baraturiye amapine y'imodokari bongera barazibira ibarabara rikuru rica ko imodokari nyinshi ijinja ku birometero mirongo umunani mu buseruko bw'umugwa mukuru kampala basaba leta kugabanya amatagisi kugira ibifungurwa bizimbuke mu ijambo yashikirije igihugu mu kwezi kwa gatandatu perezida yoweri museveni yavuze ko yavuze ko gukuraho amatagisi ku vyinjira mu gihugu koba ari ugushira igihugu mu kaga wahoze nawe ari umukandida mu matora ya perezida kiza besije yarabizize mu kwezi guheze aho yagirijwe icaha co kugumura abanyagihugu ngo biyamirize iduga ry'ivyo biciro muri afurika kandi leta ya mari yavuze ejo ku munsi wa mbere ko hari abasirikare mirongo ine n'umwe bamuka muri cote d'ivoire bari mu gihugu nk'abacangero kandi bahagaritswe mu itangazo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu umuvugizi wa leta abudulaye mu mayiga yavuze ko abo basirikare binjiye muri mari mu buryo butemewe n'amategeko yavuze ko leta mfata kibanza yahisemwo kurungika iki kibazo mu bategetsi bo mu butungane umudiplomate wo mu buserukizi bwa cote d'ivoire muri mali yavuze ko bamwe muri abo basirikare barungitswe gufatanya n'inteko za onu muri mali minusma nayo minusma ivuga ko bari mu basanzwe bakora ibikorwa byo gutanga ibikoresho byo gufasha abasirikare ba Cote d'Ivoire bari muri izo nteko za ONU igisirikare ca Mali kivuga ko bafungiwe mu ishure ry'ikijandarume kumugwa mukuru Bamako mu gihe bakigigwa bakigigwa ko amatohoza
Washington ijwi rya Amerika hanze y'umugabane wa Afurika muri Sri Lanka abategetsi bavuze ko perezida Gotabaya Rajapaksa yatwawe n'indege mu ikambi iri hafi y'ikibuga c'indege ejo ku munsi wa mbere amakuru ariko arakwirakwira avuga ko yoba ari mu nzira yo guhunga igihugu perezida Gotabaya Rajapaksa yahunze ikirimba ciwe acungerewe bikomeye ku munsi wa gatandatu hari nyuma gato y'uko ibihumbi by'abanyagihugu batereye ikirimba ciwe inyuma y'amasaha make umukuru w'inama nshingamateka yaciye atangaza ko perezida ashobora gutanga imihoho ku munsi wa gatatu ejo kugira habe kubisikanya ku butegetsi biciye mu mahoro ibiro by'umushikiranganji wa mbere byavuze ko perezida yamenyesheje ko afise umugambi wo gutanga imihoho ariko nta tariki yashikirije abashikiranganji batanu baza baratanze imihoho muri leta mu ndwi mu mpera z'indwi iheze nayo ibiro by'umushikiranganji wa mbere byavuze ko leta yose yemeye kuzotanga imihoho igasubirirwa na leta nshasha izoba irimwo imigambwe yose perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden azoshika muri israeli ku munsi wa gatatu mu rugendo rwiwe rwa mbere mu karere ko mu buseruko bwo hagati kuva ashika ku butegetsi azova muri israeli aca aja muri arabiya saudite ni urugendo umutegetsi wa amerika yita ko rufise ico rusigura israeli yizeye ko uru rugendo ruzoca inzira ku migenderanire ya kidiplomasiya yuzuye hagati ya israeli na arabiya saudite perezida biden vyitezwe ko atanga, azotangaza urunani mu vya gisirikare muri ako karere rurimwo israeli na arabiya saudite perezida palestina ntizokwakirwa muri urwo runani rw'akarere rwa gisirikare iza yaravuze kandi ko itari atari ingendo nziza ibereye ariko naho biri uko perezida biden azobonana na perezida wa palestina mahmud abbas muri urwo rugendo rwiwe abategetsi ba palestina bahangayikishijwe n'uko perezida biden ashyize imbere ubumwe hagati ya israeli n'ibindi bihugu mu karere aho kwitaho ikibazo cy'intambara hagati ya israeli na palestina
washington ijwi ry'amerika amakuru kuri amerika kandi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden hamwe n'uwo ubushinwa Xi Jinping bashobora kuzoganira mu mpera z'ukwezi zo ku kwezi kw'indwi babicishije mu buhinga bwa videwo ibi bishikirijwe inyuma y'aho abashikiranganji b'imigenderanire n'ayandi makungu b'ivyo bihugu biza biza imbere y'ibindi mu butunzi babonaniye mu ndwi iheze mu nama y'ibihugu mirongo ibiri bikize ku isi G20 i Bali muri Indonesia. Amakuru ava mu badiplomate avuga ko Ubushinwa bwifuza ko abo bategetsi bagan- bazoganira ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu y'uku kwezi kw'indwi. Abajijwe nimba abo baperezida babiri bategekanya kuzoruha bakabonana amaso mu yandi muri kazoza umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire anthony blinken yavuze ko ataco afise abivi- abivuga ko muri aka kanya abategetsi ba amerika baragabishije igihugu c'ubushinwa ko kubandanya gikora imyimenyerezo ya gisirikare itumbereye taiwan atakindi vyo bigamije atari ugutera umutekano muke muri ako karere
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo com naho murahadusanga naho kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobaz vowa radiyo yacu ingingo z'ingenzi z'abakuru tubafitiye muri iki gitondo bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda ntibashyigikiye ibyatangajwe na perezida paul kagame ko ashobora kwiyamamariza manda ya kane turagushimira ibyiza yagejeje ku gihugu cyacu ariko burya byaba byiza umuntu asezeye hakiri kare akagira abandi bamukorera mu ngata madamu ingabire victoire ni umukuru w'ishyaka dalfa umurinzi ritaremerwa mu rwanda birababaje ariko nta nubwo binatangaje kugira ngo umuntu wese ukurikirana politiki yo mu rwanda azi yuko kagame adateganya kujya iruhande ngo areke hazeho undi muyobozi uwo nawe ni joseph sebarenzi wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko mu rwanda ubu akaba ari umwarimu muri kaminuza hano muri amerika aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato ntimujye kure perezida paul kagame mu mpera z'icyumweru gishize yabaye amenyesheje abanyarwanda kuba bamwitegura nk'umukandida mu matora ya perezida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane yaba ari manda ya kane bwana kagame agiye kuyobora u rwanda ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta ijwi rya amerika yabanje kuvugana na madame victoire ingabire washinze ishyaka dalfa umurinzi ritaremerwa mu rwanda kuri mikoro y'umunyamakuru tim ishimwe ingabire aratubwira uko yakiriye integuza ya bwana kagame dukurikije itegeko nshinga ry'u rwanda uko ryavuguruwe muri bibiri na cumi na gatanu mu ngingo yaryo ijana na mirongo irindwi na kabiri yemera ko perezida wa repubulika ashobora kongera kwiyamamaza izindi manda ebyiri z'imyaka itanu ubwo rero nkaba numva igihe iri tegeko nshinga ryashyirwagaho perezida kagame yari ahari bavuga ko bashyizeho indi manda imwe y'imyaka irindwi nyuma agakurikiza niyo agiye kurangiza ubu nyuma akaza indi myaka y'imyaka itanu itanu i- i- itare- itarenga ubwo rero nkaba nizera ko kuba yakwiyamamaza akurikije itegeko nshinga uko rihari nta kibazo bihari icyo ndwanya ni ibyakorwa bidakurikije amategeko ariko dukurikije igihe amaze ayobora igihugu cyacu turamushimira ibyiza yagejeje ku gihugu cyacu ariko burya byaba byiza umuntu asezeye hakiri kare hakagira n'abandi bamukorera mu ngata kugira ngo bashobore gusigasira ibyiza amaze kugeza ku gihugu cyacu byagezeho bigasigasirwa kuko kenshi iyo umuntu atinze hari igihe cyane mu bihugu bya afurika tutaragira demokarasi ikomeye hari aho usanga umuntu avuyeho nabi ugasanga n'ibyo yubatse abantu babisenye ibyo rero nibyo bituma njye mvuga nti igihe cyari kigeze yuko wenda asezera hakagira abandi bamukorera mu ngata ibyo niko ubibona ariko se bivuze iki wenda kuri politiki y'u rwanda nk'igihugu cyangwa se akarere muri rusange nk'uko namaze kuvuga biba byiza buryo umuntu atatinze cyane ku butegetsi nk'iyo urebye muri iyi minsi ubanye n'amahanga uko u rwanda rubanye n'ibihugu duturanye usanga harimo agatotsi mu bihugu byose bidukikije u rwanda ibyo rero biba bitangiye kugaragaza intege nke z'ubuyobozi buriho icyo gihe biba bisaba rero ko abantu babona ko igihe kigeze ko ibintu bihinduka mu gihugu hakaza izindi mbaraga nshya zigakomereza ibintu byari bigeze nibyo bifasha igihugu gutera imbere no gukomeza cyiyubaka perezida kagame ubwo yari mu kiganiro n'ikinyamakuru cyo mu bufaransa france 24 yumvikanye avuga ko amatora ari amahitamo y'abaturage ntabwo ariko ubibona amatora ni amahitamo y'abaturage ibyo mbyemera iyo bikorwa mu gihugu harimo ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bya politiki umuturage afite ijambo mu bimukorerwa no mu gihe cy'amatora umuturage ashobora kugira ubwisanzure mu gutora ariko iyo tukiri mu gihugu nk'u rwanda umuntu ajya gutora akakubwira ati nagiye gutora barambwira ngo tora bagomba kumwereka aho atora adatoye mu bwisanzure ntabwo rero amatora mu by'ukuri aba agaragaza ugushaka kw'abaturage aba agaragaza amatora aba yajemo uburiganya aba agaragaza rero ibyifuzo by'abari mu buyobozi ntabwo aba agaragaza ugushaka kw'abaturage uti mu rwanda barakubwira ngo tora aha hari ibimenyetso by'uko mu rwanda umuntu ashobora gutorera undi ufite ndimo ndakubwira iby'abaturage rwose iyo mugiye mukavugana mwihera akubwira ati njye nagiye gutora akanakubwira ati njyewe niyo bataza no kumbwira ngo ntoraha aho kuri icyo gipfunsi n'ushaka gutora ariko kuko bambimpatiye ati byahise bimvamo ati kuko baraguhatira batanazi n'icyo ufite ku mutima dore ko ni nacyo kibazo rero ugasanga abantu bavuga bati ubwo bwisanzure ntabwo dufite gutora kandi koko mu rwanda ikimenyetso navuga tureba amatora ya perezida wa repubulika yabayeho ku nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mirongo icyenda na kane amatora ya bibiri na gatatu dr teones wari umukandida arafunze bibiri na cumi metre ntaganda bernard nanjye twagomba kwiyamamaza twarafunzwe bibiri na cumi na karindwi diane rwigara arafungwa bigaragaza ko iyo habonetse undi mukandida ushobora kuba yapinganwa koko n'ishyaka rya fpr ku butegetsi ubutegetsi usanga bakora uko bashoboye kose ku buryo bamwigizayo ubwo rero niyo mpamvu bavuga nti amatora muri u rwanda ntabwo turagera abantu bitora mu bwisanzure ntabwo turagera ko umuturage agira ijambo mu bimukorerwa victoire ingabire hashize imyaka icumi cyangwa se irenga uvuye aho wari utuye mu burayi ujya mu rwanda ugiye kwiyamamaza ishyaka ryawe kugeza ubu ntabwo riremerwa uracyafite inyota yo kuba wayobora u rwanda mu gihe ishyaka ryawe ryaba ryemewe igihe ishyaka ryaba ryemewe muri uru rwanda rwacu umuturage akagira ijambo mu bimukorerwa abantu bagashobora gukora politiki mu bwisanzura umuntu agatanga ibitekerezo adatotezwa atagira ati icyo gihe umuntu avuga ati koko igihe kirageze cy'uko umuntu ashobora kuba yajya mu mapiganwa ariko mu gihe ubu ngubu icyo dushyize imbere icyo duharanira ni ugukomeza twubaka igihugu kigendera ku mategeko amategeko ahari akubahirizwa kandi akubahirizwa ari abayobora n'abayoborwa kuko nk'uko umaze kubivuga maze imyaka irenga cumi n'ibiri ngana mu rwanda ishyaka rya narindimo narivuyemo nshinga irindi rya darufa mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ntabwo ushobora kumbwira ko ishyaka umuntu ashobora kumara imyaka irenga itatu ishyaka ritarandikwa kandi amategeko ahari ni uko agomba kubahirizwa ariko ugasanga abambere bayica ni abagomba kuyubahiriza b'abayobozi nicyo kibazo dufite ubu ngubu victoire ingabire ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'amerika yego namwe murakoze timu ishimwe kandi yavuganye na joseph sebarenzi wahoze ayobora inteko ishinga amategeko mu rwanda ubu aba inaha muri amerika nawe atangira amubwira uko yakiriye amagambo ya perezida kagame birababaje ariko nta nubwo binatangaje kugira ngo umuntu wese ukurikirana politiki yo mu rwanda azi yuko kagame adateganya kugira uruhande ngo areke hazaho undi muyobozi ntabwo rero bitangaje birababaje kubera ko burya iyo umuntu ategetse imyaka myinshi hari igihe ibyiza yakoze bisa n'aho abantu babyibagirwa ahubwo bakareba ibibi yakoze kuko kutinda ku butegetsi ni nako intege ziba nkeya ugasanga hari ibintu bitakigenda neza ugasanga rero uwo muyobozi umurage ushobora guhinduka mubi kandi hari ibintu byiza aba yarakoze byiza rero mu gihugu nka kiriya cy'u rwanda ndetse n'ibihugu byose ni uko abayobozi bagira igihe bayobora bakagira n'igihe cyo kureka n'abandi bakaza bakayobora bakazana amaraso mashya kuba wemera ko hari ibyiza byagezweho ntiyaba ari amahirwe ku banyarwanda kongera kugira umuyobozi nkawe ku buryo byaba bifite icyo bishatse kuvuga kuri politiki y'u rwanda no mu karere muri rusange bigaragaza ko u rwanda ruri kujya mu nzira itandukanye n'iy'ibihugu bindi byo mu karere nko muri tanzania urabona abayobozi barasimburanwa nyuma buri myaka itanu cyangwa se buri myaka icumi ni nayo mpamvu ubona tanzania ifite umutekano idafite nyiryane urabona muri congo nabo batangiye iyo nzira kabira wariho yagiye iruhande hazaho uriya amatora ziyazaba nanone burundi naho niko bimeze ndetse muri uganda niho perezida nawe amaze imyaka myinshi ibyo ari byose icyo bigaragaza no kuvuga ko gutindaho kw'abayobozi bituma habaho ibindi bibazo buriya nko mu rwanda iyo u rwanda rufitanye ikibazo na congo rukagirana ikibazo na burundi ejo ukumva bagirana ikibazo na tanzania ejo ukumva bagirana ikibazo na uganda buryo hajeho ubuyobozi bushyashya bituma noneho wa mubano wongera ugahinduka ariko igihe cyose hariho wa muyobozi wagirana ibibazo n'abandi ibibazo birakomeza mu by'ukuri ku nyungu y'u rwanda ku nyungu y'akarere no ku nyungu y'abanyarwanda buriya byakabaye byiza yuko nka perezida kagame agera nk'igihe akavuga ati narakoze igihe kirageze ko nduhuka nkareka n'abandi bakayoboka utanze urugero muri tanzania ugira uti nta makimbirane ajya abayo ariko no mu rwanda u rwanda ruri mu bihugu bike muri afurika hatajya harangwa imvururu nyuma y'amatora
iyi nta mvururu nyine ziba mu matora cyangwa nyuma y'amatora ibyo ntabwo ari u rwanda gusa ni ibihugu byose bitegekwa nk'u rwanda bitegekwa n'ubuyobozi nyine bw'igitugu ntabwo igihe cy'amatora haba induru nta nubwo nyuma y'amatora haba induru ahubwo induru ziba bwa butegetsi buvuyeho ibyo urabibona muri libiya urabonye uburyo bimeze muri za siriya byarabaye muri irake nicyo kibazo ntabwo ubundi biriya bihugu byose ubyo nari nkubwiye ubona ibintu bigenda neza ubutunzi bugenda neza amashuri bikagenda neza ariko bwa buyobozi kubera ko butigeze buteganya ko hari ubundi buyobozi buzaza buvaho nabi ahubwo ndetse bugakurikirwa n'induru noneho ndetse ku buryo bigera n'abaturage bavuga ati bwa butegetsi bwari bubi ariko uru rugomo ruriho ubu ngubu ni rwo ruri kurusha bwa buri bwa kera urumva aho ngaho ni ahantu habi rero twebwe rero nk'abanyarwanda ndetse n'ibindi bihugu byose abantu bakwiriye kureba kure ntibarebe gusa ngo ibyiza byacu muri iki gihe bakareba n'ibyiza ku bana bacu no ku buzukuru bacu rero ko ibyo ubona mu rwanda bishagashaga bimeze neza bireba neza icyiza ni uko byakomeza ubutegetsi ntibuveho n'ibintu nabyo bivuyeho byarabaye mu rwanda urabona habyarimana yategetse kuva muri mirongo irindwi na gatatu kugeza muri mirongo icyenda hari ibyo wakwita amahoro iterambere ryari rihari ariko iyi ntambara yagize ko iratangira abantu batatekereza no gushobora gutangira kayibanda nawe niko byagenze ntacyakubwira ko na kagame ubutegetsi butarangira muri ubwo buryo si byiza rero ibyo ngibyo kugira ngo bitazaba gutyo bisaba yuko abanyarwanda ubutegetsi buriho cyane cyane bubiteganya imwe mu nzira ni ukuvuga ngo hari igihe cy'ubutegetsi buriho bugategeka hakaba n'igihe burangira hakaza n'ubundi butegetsi ariko bukaza mu mahoro joseph sebarenzi umwarimu muri kaminuza hano muri amerika ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya amerika murakoze tuve mu rwanda tujye muri tanzania mu nkambi ya nyarugusu hafi buri kwezi ababyeyi batwite barenga gato mirongo inani ku ijana babyara abana batarageza igihe cyo kuvuka bitewe n'ibibazo bitandukanye ibyo birimo kubura zimwe muri vitamini zikenewe mu mubiri w'umubyeyi utwite ubushakashatsi bwerekanye ko hafi ibice mirongo itatu na bitanu ku ijana by'abo bana bapfa kubera ibibazo by'ubuvuzi bigaragara muri iyo nkambi iyi nkuru turayibaza james joven umunyamakuru w'ijwi ry'amerika aho muri tanzania ivyo bitigiri vyemezwa n'umuvugizi w'ishirahamwe croix rouge ijejwe ubuvuzi mu nkambi ya nyarugusu bwana martin shayo vyari mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa mbere nyuma y'inama n'andi mashirahamwe yasuzumaga ibibazo bihangayishije abakenyezi vyokemurwa uyu muvugizi yasiguye ko kenshi igituma abavyeyi bavyara abana batageze ari kwamira ku ndiya imwe bigatuma umubiri w'umuvyeyi bungenze ubura zimwe mu za vitamini zisabwa mu mubiri gukora ibikorwa bisaba inguvu nyinshi harimwo urugendo runini kuja gusenya inkwi kurima no kuvyara bakiri bato Katika huduma zetu hizi za premature kwa mwezi tunapata wastani wa watoto 80 mpaka 90 wanaozaliwa premature au mu wanaozaliwa kiringo cy'ukwezi kumwe haravuka abana hafi mirongo umunani cibure mirongo icenda bavuka igihe co kuvuka kitaragera murabona ko ibitigiri biri hejuru cyane impamvu zituma ni nyinshi cyane ariko zimwe muri zo hari abigeme basama imbanyi bakiri bato cyane gukora akazi karenze urugero no kubura vitamini zikwiye mu mubiri w'umukenyezi yibungenze kubw'ico kibazo minsi yose dufasha impunzi n'abaturanyi bazo tumekuwa tukihudumia wakimbizi lakini pia na jamii ya Kitanzania ambayo imezunguka kambi hii ya Nyarugusu.
waserukiye ishyirahamwe save the children muri iyo nama umutegarugori justina marasa yavuze ko mu ntumbero yo gukemura ico kibazo iryo shyirahamwe ryiteguye kongera ubufasha mu gisata c'ubuvuzi no kubaka ibindi bitaro vyo kubundikira abana bavuka batageze mu gihe kitarenze umwaka umwe kugira ibitigiri vy'abana bapfa bigabanuke awe mkimbizi asiwe mkimbizi, lazima tuhakikishe kwamba huduma hii ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati inaimarika.
ab'impunzi cibure umuturanyi bisabwa ko dukemura ikibazo c'abana bavuka batageze ni ngombwa ko tugabanya ibitigiri vy'abapfa ica mbere tuzokongera inguvu zo gutanga inyigisho ku bakenyezi bibungenze hama twubake ibitaro vyinshi vyo kubakiriramwo mu ntumbero yo gukemura ico kibazo shimire ishyirahamwe croix rouge na leta ya tanzania ku kigoro bama bagize mu gufasha impunzi n'abaturanyi bazo Kwa mimi nishukuru serikali, niwashukuru sana sana Red Cross kwa kufanya kazi kubwa hapa kambini ya kuwahudumia wakimbizi na Watanzania ambao wanahudumiwa katika eneo hili, hususan kwenye huduma hii ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati.
gusa mwidogo ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu tuzisanga kutaronswa ubufasha bukwiye hafi mu bisata byose ari kimwe mu bibazo bituma ababyeyi babyara abana batageze bigatuma benshi muri abo bana bapfa kubw'ikibazo c'ubuvuzi kitarakemuka abenshi babundikiwe ni bake batahana abana bakomeye bugwa iyo mwibundikiriro ambani kubera ibikoresho vyo kubundikira bidakwiye nyene bitaboneka neza bataha bahetse amaboko nta bana batahana ku kuguma baduturubika hunguka hunguka kandi umuvyeyi yibungenze nawe hari bisaba ko aguma atekanye umuntu akikorera inkwi zivuye kure atambura amasaha abiri nubwo babwishe agenda yiyumvira ati aho duhurira n'abamfata baranyica bigatuma avuka atageze niyo ugiye kubona bakagoragoza mu ndwara nyinshi zitandukanye umubyeyi agiye kubyara babonye bagomba- bigomba kwanka barashobora kugaragaza mu buryo bwose baka- uwo mubyeyi bakamufasha akibaruka neza twasaba rero ko baturonderera ubufasha kweri nk'umubyeyi yibungenze guhera ubushaza ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere ni ikibazo gikomeye ivyo vyo gusenya umuntu akareka kuza araja kurondera udukwi kure atambura amasaha menshi ayibungenze ukaturondera n'ubufasha bw'ibundikiriro nyene bukwiye abana bakareka kuza barapfa ku bwishi barabe baki- bakemura ico kibazo uretse impunzi n'abatanzaniya begereye inkambi ya nyarugusu bavurirwa mu nkambi hafi ababyeyi icenda ku icumi ba abatanzaniya bavyarira mu ivuriro rikuru mu nkambi ya nyarugusu buri kwezi ku bw'iyo mpamvu basaba leta haseri n'andi mashyirahamwe kongera ubufasha mu gukemura ico kibazo gihangayishije impunzi n'abaturanyi bazo kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu gihugu ca tanzaniya james jovini ku bw'ijwi ry'amerika tuve muri tanzania tujye mu burundi aho abakozi ba leta bahuriye mu masendeka batumva neza indinganizo nshya ya leta yo guha udushimwa abakozi iyo ndinganizo itandukanye n'iyari isanzwe mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibyo bibaye nyuma y'aho mu cyumweru gishize minisitiri w'abakozi n'akazi atangarije ko ubushimwe bwitwa anal butazongera kubaho umukozi hagiye gushimirwa hafatiwe ku byo yagezeho iyi nkuru ni iya radiyo ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije abakunzi bayo turagezwaho na tirive ndayishimiye mu mwiherero wabereye mu ndwi iheze ku mugwa mukuru wa politike igitega hagati y'umushikiranganji ajejwe abakozi n'akazi n'abaserukira amasendika y'abakozi niho hamenyeshwa iyo ndinganizo nshasha iyo nayo niyo izihindura ukuntu abakozi ba leta n'abo mu mashirahamwe leta ifisemo imitahe bahora bashimirwa ku mwaka ku mwaka imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itandatu ugiye mu buzi bwinshi ubu wasanga ubona abantu bari muri serivisi bicaye babaza ati none wewe uri gukora iki Ati, ndindiriye ibyo umushefu wanje uwuntwara ambwira nkora rero twasaba abo u- yuko babaha ibyo bakora imbere hanyuma nabo bakaca bapanga ingene bazobikora nico rero tuzoraba kugira ngo turabe tuti uyu ku rugero rwa mirongo umunani ku ijana mu vyo yemeje yarushikanye mbega yoronka akarusho akahe bitandukanye na anali ibitakigwa neza n'abarongoye amasendika y'abakozi ba leta manuma antoine aserukira sendika ihurikiyemwo abigisha abona ko iyo ndinganizo nshasha ya leta yari ikwiye kujaho isiguriwe neza abo yega ikindi manuma ashikiriza ni uko abakozi bari bakwiye kubanza kuronswa uturusho two kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu imbere y'uko iyo ndinganizo nshasha ija mu ngiro ubwa mbere na mbere aba- abakozi bari bizeye yuko batiza kurenganurwa kugira ngo utwo turusho dufatiye ku manota ba- ba- baduhabwe kuko bagumye bahabwa amanota eh, ariko utwo turusho twarahagaze rero bica bit- biza gutera novuga nti konfisiyo mu bakozi kuko ivyo bita performance ivyo uzanana n'itegeko ri- rishasha leta y'uburundi kandi ifise politike yifuza gushira mu ngiro ku bakozi bayo niyo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara ku bafise impapuro z'umutindo zingana n'ivyo umushikiranganji tade ndikumana yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi ry'amerika hari ku munsi wa kane haraye hasozerewe umwiherero ubushikiranganji arongoye bwari bwatunganije kuri abo baserukira abakozi ba leta rero tumaze kubibona twafashe akarero k'abakora mu bushyikiranganji bw'amagara y'abantu dufate ufise urupapuro rw'umutsindo rw'uhejeje iniverisite yaba afise ufate nk'ibihumbi nk'amajana ane mu ngo bwiye kuraba uwukora mu bushyikiranganji bwo kumesha amakuru cyangwa ubushyikiranganji bw'indero cyangwa bw'abakozi n'akazi cyangwa mu bw'ubudandaji afise rwa rupapuro rw'umutsindo aracari ku bihumbi ijana na mirongo ibiri kugira ngo ukureho ubusumbasumbane ubanza kuraba yuko uwufise umushahara atawutakaza Niyo politike nshasha ya leta yo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara abarongoye amasendika basanga irikishirwa mu ngiro gihutihuti idasiguriwe abo yega antoine manuma wo muri sendika y'abigisha yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko hari ibikorwa bigoye guharurira ico umuntu yakoze gusumba abandi afatira ku gisata co kwigisha aherereyemwo Eh, hano uvuga nka mu gisata c'indero bizoca bigenda gute mu gisata c'indero umwimbu uja kuboneka waratevye uyu mugambi wo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara wateza kubanza gusigurwa rwose abantu bakawutahura tukifuza ko leta rero eh, igihe tuzoshikiriza amakenga yacu yoyatahura eh, ari bisubirwamwo bigasubirwamwo uburyo bwo gushira mu ngiro iyo politike yo gukura ubusumbasumbane bw'imishahara buri mu bwo leta izokoresha mu mwaka uza umushikiranganji ajejwe abakozi n'akazi amenyesha ko ubwo buryo bugera ku miliyaridi z'amarundi ijana na mirongo ibiri na zitanu buri mwaka iyo politike izoshirwa mu ngiro mu kiringo c'imyaka icumi nk'uko vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye hari mu ijambo yashikirije abarundi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hahimbazwa imyaka mirongo itandatu uburundi bumaze buhabuje intahe y'ukwikukira
inshuti mwabanye natwe muri aya makuru aha niho dusoreje ayo muri aka kanya tubashimira mwese gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika reka nshimire na bagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese